murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza ni thomas kamirindo basuhuza radiyo ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com youtube na facebook ni kuri voa radiyo yacu maze mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga uko kirimo gihita
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo koko murisanga perezida w'uburusiya vladimir putin ntazajya mu nama muri afurika y'epfo mu kwezi gutaha kubera impapuro zo kumuta muri yombi z'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cpi mu magambo ahinnye y'igifaransa ese byaba bivuze ko uru rukiko rwaba rufite ingufu zitagaragara ibya cpi se n'uburundi byo bigeze hehe mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize twavugaga mu makuru ko impapuro zo guta muri yombi abarundi bakekwaho amabi zaba ziri hafi gusohoka ibi byose nibyo tugiye kuganiraho na metre lambert nigarura atwara urunani rukorana na cpi coalition buhundes pour la cpi rugizwe n'amashyirahamwe afatanya gukusanya ibimenyetso ku bwicanyi bwabaye mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu no kubishyikiriza cpi metre lambert nigarura ni, ni n'umunyamuryango w'urugaga mpuzamahanga rw'abavoka baro penal international rwashinzwe mu nama yabereye i montreal muri canada mu bihumbi bibiri na kabiri turetse ibyo metre lambert nigarura ni umuntu uzwi mu burundi mu bavoka b'abarundi i bujumbura twavuga nk'imanza zikomeye yagiyemo aburanira tuvuge bob rugurika r- yari umunye- um- umuyobozi wa radiyo radiyo publique africaine rpa metre nigarura yaburaniye kandi abarwanashyaka b'ishyaka msd usibye ibyo ni n'umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu ni wo mu muryango sos SOS torture burundi yashinze kandi ayobora umuryango aredo burundi wafashaga abana bafitanye ibibazo n'amategeko mbese mu magambo makeya metre nigarura nta wavuga ibigwi byawe ngo tubirangize ikaze rero uraho neza
yego ndakomeye eh, ndabashimiye kubona mwadutumiye ye ntigiye ugushimiye cyane kubera umwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika kuri kuri ziriya nsanganyamatsiko tumaze kuvuga nuko ariko mbere y'uko dutangira nagira ngo nshimire abanywanyi b'ijwi ry'amerika rwose mbikuye ku mutima mwanditse muri benshi cyane mushaka kuza muri iki kiganiro turakora uko dushoboye kose buri muntu tumushakira umwanya mbese abenshi bishoboka gusa rero nyine icyo mbasaba ni ukugira ngo mujye mukubita urubanda muvuga mwihuta kugira ngo dushobore gusangira umwanya hagati aho ngaho hari n'abantu batwandikiye utuntu navuga ko dushimishije kuri facebook voa radiyo yacu navuga nka ndayishimiye jeremy aragira ati ngira muri abarwayi bo mu mutwe naho mani irambona latif ati voa yataye umutwe nuko murakoze icyangombwa ni uko iyi nsanganyamatsiko namwe yabashituye hanyuma mukaza mukavuga ibitekerezo byanyu gusa ntimugatukane mujye mwubahana nta kindi mbasabye nuko metere nigarura ahangaha rero twisubiriye ku insanganyamatsiko yacu wakiriye ute kiriya cyemezo cya perezida putin uburusiya bwashakaga ko ajya muri iriya nama bubanza kwanga yuko ayikorera ku- ku- ku buhanga ngurukanabumenyi abanza kwanga ko yimuka ikajyanwa mu bushinwa yanga abanza kwanga kohereza minisitiri w'ububanyi n'amahanga lavrov nyuma aremera ati ntabwo nzaza wabyakiriye ute
Eh, urakoze cyane eh, ni ukuri eh, ingingo y'umukuru w'igihugu cy'uburusiya ingingo eh, nuvuga yuko eh, yadutangaje yadutangaje mugabo eh, ni ikintu cy'ikimenyetso cyiza ku bwanjye cyerekana yuko eh, sentare mpuzamakungu mpanabyaha n'imitahe ya- yayo eh, naho hariho abantu ku isi baba bibaza ko baba bafise ingufu zirengeye Eh, nka putin asanzwe arongoye igihugu kimwe mu bihugu bya rutura eh, yari yibaza yuko yoba ari ntakogwa ko ariko urabona yuko mu nyuma ahiye coba jewe ku bwanje nari gushima yuko oh, ko yibaza ko akomeye yari kuja muri afurika y'epfo eh, kugira ngo abone yuko eh, afise nawe ni inguvu ariko eh, inguvu nazo z'amategeko zifise ico zivuze eh, imbere na cyane cyane y'ubutungane bwigenga nk'igihugu cya afurika y'epfo murazi yuko ibihugu bisanzwe bikoresha ururimi rw'icyongereza ahenshi muri ibyo bihugu uhura inzego eh, zitandukanye zubahana urwo- urwego urwo ari rwo rwose rufise ububasha ruhabwa n'amategeko ugahura hariho urwego rutagwinjirira nk'uko rero mubyibuka murazi yuko ubwa mbere atari yamenyesheje ko azogenda icyo gihe mbere n'igihugu cya afurika y'epfo cyaragombye umukuru w'igihugu yaragu- yaratinye kuko arabona yuko bishobora kumutera ingorane kuko uh, ubutungane bw'icyo gihugu bushobora kumufata Eh, arabanza arashaka ko ku- ugomba kuvuga yuko afurika y'epfo kwidohora mu masezerano ashyiraho iyo sentare ariko mu nyuma abona ko bitagikunda eh, yariko yiyumvira inyena asaba eh, umukuru w'igihugu putine ko yoreka kuza kuko yabonye ko inguvu ziwe zisenzwe Niki Ariko rero- eh, ariko rero, cerekana Maitre, yuko met ubu eh, Hari abantu- umuntu ashobora kuba afite inguvu ariko akabona yuko amategeko nayo akomeye gusenga.
yego metero ariko rero hari abantu babihinyura ah, reka ngusomere nk'abantu nka- nka- ntabwo ari ukugusomera abantu ngusomere utuntu abantu batatu banditse hari na nkakagaye D- divina aravuga ati putine yanse guteranya afurika y'epfo n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi western countries ati n'ayandiho nta cpi yo mushobora nkurikiye jean marie nawe ati none mwibaza ko yanse kwitabira iyo nama kubera yatinye cpi butoyi thierry ati putine ntatinya cpi kuko cette cour est déjà morte ni ukuvuga ngo urwo rukiko rwarapfuye aba bantu babasubiza iki
abo bantu nibaza yuko batabyirengagije barazi yuko eh, muri afurika y'epfo eh, umukuru w'icyo gihugu yagombye ingena amu- am- agomba ko igihugu cyikura mu masezerano ariko icyo gihugu naho cyokwikura mu masezerano y'i Roma eh, nk'uko amategeko asanzwe abigenga eh, in- ingingo yo kuva mu gi- mu- mu masezerano irafise umwanya imara kuko bica mu zindi nzego zitandukanye nk'inama nshingamateka hama bigahera bigaheza bigatwara umwaka putine rero oh, nta yindi ngingo yatumye areka kuja muri afurika y'epfo atari ugutinya sete ibyo byo kuvuga yuko yoba yanka guteranya afurika y'epfo n'ibihugu byo mu burengero nibaza yuko eh, sinuvuga ko ari ukutamenya ariko oh, si urukundo akunda ibihugu byo mu burengero eh, ariko oh, ni ugushacoba biraba- biragaragara mfatira kuri ingene afurika y'epfo yashatse kugomba kwidohora muri ayo masezerano mu nyuma umukuru w'icyo gihugu akarondera ingena amusaba mu mpisho y'uko atoza kuko yarabona yuko adashobora eh, gutegeka ubutungane bw'igihugu ciwe kugira ngo ntimufate kuko mu misanzu y'igihugu kimaze gusinya amasezerano y'iyo sente mpuzamakungu kiba ciyemeze yuko umuntu akurikiranwa n'iyo sentare mu gihe ahonyoje ikirenge eh, muri icyo gihugu aheza agafatwa Eh, sino kwirwa ndagaruka ku caha asanzwe akurikiranwa ko eh, gisanzwe gitekanijwe mu masezerano y'i Roma mu ngingo y'indwi ivuga ivye- ibi- i- ibyaha byagahamirabunwa mu gace b kavuga ah, kunyuruza abantu kabatwara mu kindi gihugu yagirizwa kuba yatwaye abana ba ikirere abahungi abatwara mu gihugu ciwe binyuranye n'amategeko ico kikaba ari icyaha kimwe mu byaha byagahomerabunwa bikurikiranwa n'iyo sentare yahiye coba rero worondera eh, gusigura ibicanke n'ibindi eh, ntaho yofatira kuko vyagaragaye kuko eh, nta kindi cari kimubuza kwajayo ku- na cane cane ko ari igihugu ubutungane busanzwe bwigenga ubutungane buda- buda- budaterwa igitugu n'ibiro vy'umukuru w'igihugu muribuka yuko muri bibiri na cumi n'umunani eh, habaye inama muri afurika y'epfo aho perezida wa sudani yahoze atwara sudani al bashir nawe yakurikiranwa n'iyo sentare eh, yagiye muri ico gihugu eh, ubutungane bw'ico gihugu bukafata ingingo icemezo co kumuhagarika kugira ngo bimushikire iyo sentare iyo adatungwa n'uwari perezida jacob zuma yamucishije mu canzo inama itarahera akamuhungisha ivyo rero ntiyari gushobora kubigira kabiri inkuru ntikira kabiri nico gituma eh, Putin yash- yahiye twoba aka- agatera iyo nama ni ikintu Yego.
cyerekana yuko eh, kuba ikimana kugira ikimana bifite aho bigarukira Radiyo Ijwi rya Amerika, Amerika yego babandanya barondera insiguro nayo icaha co carakozwe kandi amategeko ariho Eh, afurika y'epfo turazi yuko ifise ubutungane bwigenga nta kindi catumye areka kugenda radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda iby'uburundi turaza kubigarukaho mu kanya kuko nduzi hari abantu bategereje cyane reka mpite mbaha ijambo hari juma eric eric urahari
ndahari ku murongo mbateze amatwi kabisa ndi kubumva neza ye uraho urakomeye
ndakomeye ndakomeye ndi hano mu mujyi wa goma hano mu repubulika iharanira demokarasi ya kongo nuko nuko gusha ku ngingo
Eh, gusa ko ngewe ndabona perezida putine nibwo yasubitse urugendo rwe icyabimuteye ntabwo ari ubwoba yatinye bwa fpr ahubwo yanze kwitiranya n'ibihugu byacu bya afurika urabona buriya avuye nko muri afurike disize akamara kuvayo urabona bino bihugu bikomeye by'ibihangange biri gutingana na gahunda za amerika ubwo zahita zireba nabi kiriya gihugu zikagira ngo wenda ni bimwe mu- mu mpamvu bakorana na putine ariko putine Eric.
gusubika urugendo rwe eric ndakumva ndakumva icyo Mm.
ngicyo umutumirwa amaze kugisobanura bihagije urakoze reka dufate undi muntu kubera ko iyo ngingo twayirangije urakoze
murakoze cyane murakoze cyane kuri telefone dufite ndiho ku bwayo donatien ndiho ku bwayo ndiho ku bwayo uraho urakomeye
ndabumva uraho neza
Eh, turakomeye uherereye he
turi mu ruyigi ye gusha ku ngingo
twifasha gutera yego
ibyo byerekeye bya perezida putin bituma atitabye ataza kwitaba iyo nama izaba muri south africa
urara- urahejeje Hello.
yego
Eh, icyo nacyo tubaza ni uko yego
ibavuye ko igituma tuza guhitaba muri south africa ni kubera ngo yaba yarakoze amari menshi muri iki kirego cyatumye ko bashobora kumufata akamufunga ye urakoze cyane ndiho ku bwayo
Eh, murakoze namwe
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira kuri cpi ni urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'irahe mu buhorandi niho rwicaye hanyuma rero turaganira na metre lambert nigarura ni perezida w'urunani rw'amashyirahamwe ya sosiyete sivile yo muri yo mu burundi akorana n'uru rukiko cpi ku mabi yabaye mu burundi twahereye rero uku kuntu yakiriye icyemezo cya perezida putin w'uburusiya cyo kutajya muri afurika y'epfo kugira ngo afurika y'epfo iri muri cpi itamuta muri yombi igomba kubahiriza nyine amategeko ibyo yiyemeje yari kumufata rero hanyuma yanga kujya mu nama kugira ngo adatabwa muri yombi nubwo uburusiya bwavugaga yuko gufata perezida wayo byaba ari kugaba intambara ku burusiya metre ibi ngibi kuvuga ngo umukuru w'igihugu nimumufata murarwana byo ubona bishoboka
ibyo byo byo eh, nibaza yuko kuva igihugu cy'uburusiya gitanguje intambara muri ikirere nuko camye gikarangisha ubwa mbere cavuga ngo ngo abaja guha ibigwanisho iteme vy'ukwivuna abayiteye ngo bazoba basomborokeje uburusiya vyamwe uburusiya bwamye butanga ibintu vyo gutera ubwoba canke ngo burakoresha ibigwanisho urundi nganda ibyo ni ibintu byo gukangishanya ni ibintu byo gutera ubwoba kuko yaba bazi yuko ubutungane bw'igihugu bufite ubwigenge nabone gufata umukuru w'igihugu akurikiranwa na sena mpuzamakungu akibaza yuko ashobora kwitembereza hariho hose hari ubutungane hari igihugu gifite amasezerano cakinye naho nisi nibaza yuko kutoba ari ukurondera agasomborozo byumvikana yuko ibyo atanguvu bifite ni kwa gutera ubwoba ni kwa gukangishanya umukuru w'igihugu cy'uburusiya yagumye ashyira imbere kuva atambutsa ijyangwano ariko akora muri ikirere ariko ni ibintu byo gutera ubwoba kugira arabe ko abantu batinya yaravugiye yuko muri afurika y'epfo uko iyo bivuga kose umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo naho yoba abyumva uko adategeka inzego z'ubutungane ko zo zifite ubwigenge adategeka n'izindi nzego z'igihugu ibyo zikora biragoye rero ibyo kubitangisha mu gihugu gifite nyine gitunganijwe mu gihugu gifite inzego zikurikiza amategeko y'igihugu ibyo rero ni ibintu byo gukangishanya n'ahandi hoho iyo agendayo usibye ko yari gufatwa adafashwa yaramaramara akamaramurizwa nka kurya byagendeye arbeshiri sinibaza yuko ari intambara yoca itera kuko afite umutaha mukurikirana ibyaha yakoze n'ubu abandanya akorera abanyagihugu b'igihugu cikurukiye igihugu cigenga ikirembe ijwi ry'amerika kuri telefone dufite regis officiel niko yanditse kuri facebook y'ijwi ry'amerika voa radiyo yacu aduha nimero ye regis we
karame karame bwana tomasi kamirindi uraho urakomeye
muraho ni amahoro bwira umutumirwa amazina yawe neza
ya amazina yanjye nk'ibisanzwe nk'uko ubizi ni inshuti yawe nisabwa abduru ndi mu rwanda mu karere ka rwamagana umurenge ni wa muyumbu intara n'iburasirazuba ye ni ukugusha ku ngingo abduru
ya nge ndareba ngasanga ikibazo cy'uburusiya na ukirere kuba bavuga ngo bagiye guta muri yombi bwana vladimir Putin ni ibintu bitanashoboka no mu nzozi ntibyanabahira kuko vladimir Putin ni umuntu ukomeye kandi uvuga rikijyana nubwo arwanywa n'ibihugu hafi ya byose ariko afite ubudahangarwa siniyumvisha yuko bapfa kumuta muri yombi gutya uko bibone kuko abdul ni umuntu wa abdul ibyo ngibyo umutumirwa yabisobanuye neza ko bishoboka ati afurika y'epfo ni igihugu gifite amategeko cyemera amategeko yacyo kigendera ku mategeko cyane cyane gifite ubutabera bwigenga butavugirwamo ubwo rero urabyumva icyo ni igitekerezo cyawe urakoze
ikindi gusa nkatwe abanyafurika nitwe turi kubigenderamo kuko urabona kuva iriya ntambara y'uburusiya na ikirere yatangira ibintu byarahindutse ku isi yose yeee ndagushimiye cyane
icyo navuga ni uko bakwicara bakareba impamvu yabyo bakabinonosora amahoro akagaruka kuko ibintu byarahindutse abanyafurika dufashwe nabi yeee urakoze cyane abduru
ngaha murakoze metero ibyaha ibyaha iyi sentare sepeyi ikurikirana n'ibyaha bidasaza aha wavuga iki kuri biriya byagirije biri kuri putin amaherezo ni ayahe
urakoze cyane nk'uko mubizi iyi sentare ni isentare iri ku rwego mpuzamakungu reka mbere ni nayo sentare imwe ku isi yamaho kuko inyuma y'uko hakorwa ibyaha haje harashyirwaho sentare zihariye zikurikirana ibyaha byakozwe mu gihugu cy'inaka mu gihe cy'inaka niho hava icyemezo cyo gushinga iyi sentare mpuzamakungu mpanabyaha epeyi kugira ngo izokurikirane ikurikirane n'ibyaha biri ku rwego mpuzamakungu uwo munsi rero bikaba ari ibyaha bine ibyaha byo mu ntambara ibyaha by'agahomerabunwa ibyaha bya jenoside hamwe n'ibyaha by'agasomborotso ibyo byaha rero ni ibyaha biri mu kigongwe ni ibyaha bidahagaragurika na cyane cyane icyo abantu bakwiye kumenya na cyane cyane abantu dusanzwe nk'abanyagihugu twese ni uko ari ibyaha bidakorwa n'umuntu uwo ari we wese jewe ibyo byaha ntabyo nawukora kandi nawe ntabyo wukora ni ibyaha bikorwa n'abantu bakomeye bafite inguvu bafite ibisoda bafite ibipolisi cyangwa bafite imigwi igwana bimwe bita oberiyo ni ukuvuga yuko hakemerwa ko habaho isentare ishobora kubakurikirana kuko abo babikora uhura mu bihugu batwara cyangwa bakoreramo nta butungane buriho bushobora kubakurikirana kugira ngo rero ibyaha putine yagirizwaho ni ibyaha by'agahomerabunwa gutwara abana ba ikirere ubakura mu gihugu cyabo biri mu ngingo y'indwi y'ayo masezerano y'iroma agace de kari mu gifaransa bavuga deportation ou transfer forcé de la population ni mu byaha rero by'agahomerabunwa ibyo byaha rero kubona abantu benshi badashima ingingo nk'iyo ni ukutamenya kuko kubaho kwa senahe mpuzamakungu biri ku nyungu z'abantu bato bato aba aribo bose kuko abo bakuru abantu bato bashaka gushigikira bari bakora ibyaha bobo ntibakorwa ni ukuvuga yuko twebwe abantu bato ukoze icyaha sentare zisanzwe ziragukurikirana zo mu gihugu ariko abo bantu bakomakomeye hatabayeho ikintu sentare mpuzamakungu ubutungane bwo mu bihugu byabo ntibubakurikirana ni byiza ko twese dushyigikira iyo sentare mpuzamakungu nibyo hari aho uhura ifite agatotsi mugabo kubokosorwa ariko kugira ngo hagire umuntu n'umwe ku isi aba hejuru y'amategeko butine rero urabona ko ingena yigenza yigenza nk'umuntu ari hejuru y'amategeko ari hejuru bose ariko uwo munsi biragaragaye yuko nawe yahiye coba ni ikintu cyiza cyane twari dukwiye twese gushima ko haba ikintu kitwereka ko twese turi abantu twese dushobora gukurikiranwa mu gihe dukoze ibyaha ni ukuvuga nta muntu uri hejuru y'amategeko
nta muntu akwiye kuba hejuru y'amategeko kuba abantu bato bato tujya ngaho tugashyigikira umuntu akora ibyaha tuzi ko twe dushobora gukurikiranwa ariko wewe ari hejuru adashobora gukorwa ko ari mudakorwa ko ni ukwihembye rero namara nishyira mu kibanza cy'umuvitine cy'umuntu yakorewe icyaha umunsi twese twakwishyira muri icyo kibanza ubona yuko akamaro n'ikibanza cy'isentare mpuzamakungu ari ikintu bushyigikira twebwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hanyuma hagati aho ngaho ibyerekeranye n'uriya porokireri mu kinyarwanda tumwita umushinjacyaha ni buriya si ugutinyuka cyane koko kuko erega izi mpungenge abo bantu bafite nimba ari n'impungenge simbizi bati putine arakomeye ntabwo ashobora gukorwaho ariko umushinjacyaha agira gutya amukubitaho impapuro zo kumuta muri yombi si ukubahuka
urakoze cyane ibyo rero nicyo twari dukwiye kumenya si ukubahukana akazi kiwe mu kinyarwanda mwita umushinjacyaha mu kirundi tumwita umukirezamanza umukizamanza rero kubona yafashe icyemezo nk'icyo afata icyemezo atarabye igihagararo cy'uwakoze icyaha umushyikizamanza mu bisanzwe mu mategeko yaba mategeko y'igihugu yaba amategeko mpuzamakungu umushyikizamanza afata icyemezo arabye uburemere bw'icyaha atarabye uwagikoze kuko imbere y'amategeko abantu bakoze ibyaha bategerezwa kunganishwa yaba muto cyangwa muto niwo mugigwa nibyo twateza gukurikiza nibyo twateza kumenya icyo yakoze rero umushyikizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha yasomye amategeko hama yashyira mu ngiro nta ntiyubahutse yakurikije amategeko nibyo byo kumushimira no kumushyigikira kuko yakoze ikintu ataba ari yibaza yuko yocubahuka kandi nicyo gituma bihana n'agaciro sentare mpuzamakungu ko bwabo ubundi sentare mpuzamakungu idakurikirana abantu bato bato gusa cyangwa abantu b'abanyafurika cyangwa abantu bafite ingufu ziciriritse ariko sentare mpuzamakungu ikurikirana icyaha itarabye uwagikoze ikibanza afise n'igihagararo cyiwe ntiyubahutse rero yashyize mu ngiro amategeko yanditse yashyize mu ngiro ibikorwa ajejwe nk'umushyizamanza kizigenza wa sentare mpuzamakungu atarabye igihagararo n'ikibanza cy'uwagirizwa icyaha nta na kimwe yamubesheyemo ibiriko birakorwa bikorwa bene umurango ubabona ntibyinyegeje hakenewe gushigikirwa kuko yakoze akazi kiwe nk'uko amategeko abimurikuriye hagati aho ngaho kugira ngo asohore impapuro zo guta muri yombi putin izo mpapuro hari umucamanza wabanje kuziwumugisha azisinyaho
mu bisanzwe iyo umushikirizamanza amaze gutohoza ibyaha arafite uburenganzira bwo gusohora imutahe hariho rero ingena ijya se ntayo itanzwe ikora umusizamanza wenyine arashobora gufata ingingo afatiye ku byaha yatohoje na cyane cyane iyo n'igihugu cya bimwe murekuriye kuko murazi yuko yagize urugendo muri ikene igihugu naho kitaba kirasinye amasezerano kirashobora kwemera gukorana n'iyo sentere mpuzamakungu igihugu rero cyarabyemereye n'ibiro by'umushikirizamanza amaze kugira amatohoza akwiye araheza arafata ingingo iyo rero umushikirizamanza afite ibyemezo bikwiye n'ibyagirigi arafata iyo ngingo akarungika umutahe mpuzamakungu niko byagenze
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite jimmy pupenda na n'iyitanga simon duhere kuri jimmy jimmy urahora akomeye
rero turashima uherereye he
mu gisagara cya bujumbura yego uca ku ngingo
yego nari nabonye ibyo twamayaga n'umutumire icyerekeye patine urugendo rw'ibihugu ariya muri afurika y'epfo yasubitse kubera umutahe wa ujya sentare mpuzamakungu ariko ujya sentare ikintu twamaze kuyibona n'abantu bamaze kugaragara bayeho ari igikoresho cy'abazungu igikoresho cy'abanyamerika n'abanyaburayi cy'abarengero oya urabeshya aho ngaho urabeshya amerika nta nubwo iri muri ruriya rukiko urayibeshye ntabwo ari ukuyibera ntabwo nyibereye avoka ariko ntabwo ari umunyamuryango yaba igikoresho gute se kandi atari umunyamuryango nuko nuko jimmy urakoze urakoze nuko nguko watanze igitekerezo cyawe wirirwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare n'iyitanga simon n'iyitanga
karame uraho neza ndaho ndakomeza bwira umutumire aho uherereye
ndi mu rwanda ye mu rwanda mu kihe cyerekezo mu majyepfo ye nuko mu majyepfo mu kirundi ni mu bumanuko
yego ye nuko gusha ku ngingo
ndagira ngo mvuge kuri iki kintu kuba wenda putine yaba atitabiriye n'ubundi kuko tujya tubona n'ubundi hari ahantu henshi uretse na putine n'abaperezida batumirwa ntibitabire kuba atatumiwe akaba yohereje y'intumwa ubwabyo ntibihagije kuko mesaje n'ubundi izaza nk'uko yagombaga kuza oya bari babanje kuvuga ko ariwe uzajyayo bijya mu mishyikirano miremire cyane kugeraho perezida ramaposa atangarije ku mugaragaro y'uko koko putine yamwemereye ko atazajyayo kugira ngo atazamuta muri yombi ikindi nanone ko iki kintu cyo kuvuga wenda ngo yashyiriyeho impapuro zo kumuta muri yombi ko hari abantu benshi twagiye tubona bashyiriyeho impapuro zo gutabwa muri yombi nimba ari salvakiri nibuka cyangwa zitagiye zikurikizwa n'ubundi hari igihe n'ubundi ashobora kuba yagombaga no kwitabira ntihagire n'icyaba niyitanga ibyo ngibyo nabyo umutumirwa metre lambert nigarura yabisobanuye nabyo urakoze cyane
murakoze ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko nyine maze kubibabwira umutumirwa ni metre lambert nigarura ni perezida w'urunani rw'abarundi bakorana na cpi coalition burundaise pour la cpi ni imiryango ya sosiyete civile ifatanya hamwe igashyira hamwe igashakisha ibimenyetso ku mabi yabaye mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ikabishyikiriza rero cpi hanyuma bakabikorana hanyuma metre nigarura ni n'umwe mu bagize baro penal international ni urugaga mpuzamahanga rw'abavoka ariko abavoka bo mu rwego rw'amategeko mpanabyaha ntabwo ari mu rwego rw'amategeko mbonezamubano tuvuge cyangwa se amategeko y'ubucuruzi metre noneho rero nagira ngo igice cya kabiri gisigaye cy'iki kiganiro twigire ku burundi nyine nari maze kubivuga yuko mumaze igihe mutohoza amabi yahabaye namwe mufatanya na cpi gukusanya gushyira hamwe ibimenyetso hanyuma mu kwezi kwa cumi na kumwe mu kwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri twavuze inkuru ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi yatangaje ko amatohoza ku byaha byakozwe mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ageze kure ko imitahe ishobora kuba iri hafi gusohoka ibigeze hehe
urakoze cyane kuri icyo kibazo nk'uko wabivuze n'ibyo urunani rwacu reka mbere n'abandi bari mu nzego zitandukanye nko mu mashyirahamwe yigenga n'inani z'abashinjwamanza baregeranije ibyemezo n'ibizagirije bitari bike byerekana yuko ibyaha bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare biriko birakorwa byakozwe kandi bibandanya bikorwa ni cyo gihe mbere uburundi bwaca bwidohora muri ayo masezerano ariko nk'uko ayo masezerano abitekanya yuko kwidohora mu masezerano bitabuza iyo sentare kubandanya ikurikirana ibyaha byakozwe icyo gihugu kikiri mu masezerano ibyo rero byaratanzwe ku buryo bushimishije kandi ntibyari binagoye kwegeranya mu nyuma ibintu by'umushyikizamanza biraheza birafata uwo mwanzuro wo kuraba ko ibyemezo bikwiye kwishikira kubonana n'abakozwe ko n'ibyo byacanke imiryango yabo kugira ngo baheze batunganye neza amadosiye yabo bazoheza bikabashobokera ko barungika imitahe y'abakurikirana ndagenda yose yuko nk'uko byatanguye mu ntango ingena sena mpuzamakungu yuguruye amatohoza mu burundi yayuguruye mu ibanga ijya kubimenyesha nyuma y'uko iyi ngingo yo kugura amatohoza yari yabaye ibyo nabyo byakozwe kugira ngo abantu bakurikiranwa cyane cyane abakozwe ko n'ibyaha cyangwa ibyabona bikingigwe imbere y'uko bamenyesha ko amatohoza yatanguye n'uributsa ko n'ubu nk'uko byatanguye n'uwo munsi bishoboka mvuze ko bishoboka simvuze ko ari byo bizoba nuko imitahe ya mbere ishobora gutangwa mu ibanga bisigura ko n'ubu hashobora kuba hari imitahe kandi wimirije gutangwa mugabo bishobora ko imitahe itangwa mu ibanga ibyo bita mu gifaransa sosere ni ukuvuga yuko umutahe ushobora kurungika umuntu kugira ngo babike ingufu zikwiye zo gushobora kumufata uwo mutahe baguma mu ibanga abantu bagakurikirana ibyo bintu by'umushinjamanza bigakurikirana umuntu ingendo ziwe ku buryo agiye ahantu baca basaba igihugu yagiyemwo ati warasinya amasezerano uwo muntu arafite umutari bakabona kumufata ubwo muntu ubwo uwo muntu metre iyo iyo uwo mutahe ukiri ibanga uri susere mbese ufungiye ahantu ariko barawuhaye ibindi bihugu none se ubwo ngubwo biramutse byarabaye hari umutahe ku murundi kuko icyaha ni gatozi ntabwo ari uburundi buregwa ntabwo babimenyesha nyir'ubwite umutahe uramutse uhari
oya birashoboka nabo babwiye ko ari ibishoboka mu burundi bishobora kuba uko nk'uko byakanguye iyo bakoze umutahe ntibabimumenyesha banabimenyesha n'ibindi bihugu bajya kubimenyesha icyo gihugu ari uko uwo muntu yagiye muri icyo gihugu bagaca bagira bati eee nyabona uwo muntu tumufitiye umutahe nguyu bakawubereka ati kandi mwarasinya amasezerano gushire mu ngiro nibyo bishoboka simvuze yuko aribyo byabaye cyangwa aribyo biriko biraba mugabo ndababwiye yuko bishoboka rwose rero ibi byagirizi byatanzwe n'ibimenyetso nk'uko mwabivuze mu mwaka urangiye bararonse ibyagirizi n'ibyemezo bikwiye naho ibijyanye n'ibanga ry'amatohoza tubivugira hejuru nabone ntabyo bavuga ariko ni ukuri ibyemezo n'ibizagirije bikenewe barabifite kumbure barashobora kuba bariko barategura ingene bazobikora kuko mwazi yuko uburundi bumaze kwivana mu masezerano bwafashe ingingo y'uko atawugira amatohoza yose ntariyo kuza ikirenge mu burundi buhakanye no kuzokorana n'iyo sentare byumvikana yuko sentare nayo ikirondera uwundi mukenyuro uwo mukenyuro ushobora ari uwo gutanga imitahe mu ibanga canke ikazotanga imitahe ku mugaragaro bishoboka kandi nk'uko bashobora gutanga imitahe imwe ku mugaragaro n'iyindi mu ibanga iyo ni imikenyuro yose ishoboka sivuze ko ari byo byabaye cyangwa ibyo bizoba bivuze ibintu bishoboka nk'uko byatanguye radiyo ijwi ry'amerika yego yego wari ugiye kuvuga ntitwekeranya rero yuko umwanya uwo ari wo wose igihambaye cyari uko baronka ibyagirije n'ibyemezo bikwiye kuko umushikirizamanza ateza kuronka ibyagirije n'ibyabona bimufasha kugira ngo hatunganywe urubanza iyo urubanza rutanguye ni uko umushikirizamanza aba afite ibimenyetso eka mbere n'ibyabona bitanga ubuhamya ku byaha byakozwe byagiriza umuntu uwo ari we wese ibyo rero nibyo baba bariko barategura neza no kumviriza ibyabona bazokoresha radiyo ijwi rya amerika yego iyo yitunganya rero izoheza ibimenyeshe cyane bashobora kuba baraye ushize mu ibanga ntawo bimenya nibo babimenya kuko ngo zo mu ibanga kugira ngo bashobore kuronka umwanya n'uburyo bukwiye bwo guta muri yombi ukurikirana ye kuri telefone dufite Eric niyo kindi na Innocent Nduwimana duhere kuri niyo kindi niyo kindi we
Hello uraho urakomeye
ego ndashima uherereye he
ije mperereye mu burundi neza na neza i bujumbura ego ye gusha ku ngingo
halo
niyo kindi halo eh halo
niyo kindi niwe tuvugana cyangwa ariko sindabumva neza halo vuga ryo ndakumva
ego gusa no ku kirago ndagisanzwe kigeze kure sinamenye neza ngo sinzi icyo mutumire mushobora kutubwira gusa mu majyambere mvuna kuko banterefonye mu kanya gaheze ye uze kujya ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu maze uze kumva icyo kiganiro neza uragisanga kuri interineti kigumaho urakoze ijwi rya amerika noneho duhamagare iruti iruti ingabo iruti ingabo renovata iruti ingabo
ndabumva uraho neza
yego turi amahoro uherereye he
mperereye mu cyangudu ye gusha ku ngingo gusha ku ngingo ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ahubwo nashaka ndabirabe kuri interinete ndashaka mu nyugute ntuzerera
ni ufite agapapuro n'agakaramu
nshaka mumbwire ikimenyetso ntuze atwite ndabitorako ikiganiro ni we we we akadomo radiyo yacu voa akadomo mbese akadomo ni akaburungu
radiyo yacu voa mu ijambo rimwe byose bifatanye radiyo yacu voa akaburungu komu yewe wandikeho komu inyuma reka nsubiremo we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu ni aho ngaho hanyuma ujye ujya kureba mu gisata cya murisanga uragenda ureba aho handitse aho kumvira hanyuma upyondeho urabona ahanditse muri isanga n'amatariki aba ariho urakoze cyane
yego namwe murakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku mabi yabaye mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'uruhare imiryango ya sosiyete sivile uruhare ifite mu gukusanya ibimenyetso no kubishyikiriza cpi turaganira na metero lambert nigarura ni perezida w'urunani rw'ayo mashyirahamwe ya sosiyete sivile akorana na cpi coalition burundes pour la cpi metero nigarura kandi ni n'umwe mu bagize baro penal international urugaga rw'abavoka bo ku isi metero ibi ngibi byo mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu iyi sentare cpi yatohoje ku bantu barenga igihumbi na magana abiri baba barishwe ibihumbi n'ibihumbi by'abanyurujwe ababorejwe igufa abafungiwe ubusa n'abandi bangajwe ibi byose mwagiye mubona ibimenyetso bifatika
rero cyane ibyo byaha byakozwe baba abantu bishwe baba abantu bahohotewe ibyo bita iyicarubozo reka mbere n'abayurujwe bakabura irengero ryabo n'ibintu byari bitari binagoye gutohoza kuko mu ntango bikiba muribuka yuko inzego z'umutekano na cyane cyane bamwe bamwe mu bapolisi bafata abantu izuba ryaka bukeye ukabatora ibiziga nanjye ugahura abantu bari bafunzwe bari mu minwe y'igipolisi ugasanga bose ibiziga biri ku mabarabara ibindi bitorwa mu nzuzi n'abandi bafatwa nyine n'inzego z'umutekano ku murango bakabugwa irengero bakagenda amazima yongo tutibagiwe abaraswa izuba ryaka haba muri cya gihe cy'imyiyerekano reka mbere n'inyuma yacu ni ibintu rero byabaye mu burundi batari bwatanguye kwiga guhisha bica abantu babwiruza abantu bafunga abantu ku mugaragaro reka mbere bakanabyigamba murazi yuko imigwi y'imbora ya kure yabyina isaba yuko abantu botera inda bakeba bakabyara imbonera kure ni ibyaha byakorwa bikongera bikigambwa bigakorwa bene umurango babona ababikora bakabikora ku murango ugahura ubutungane bwakwiriye gufata iya mbere gukurikirana abakoze ibyaha ahubwo bwacitse igikoresho cy'ubutegetsi cy'umugambi uri ku butegetsi mu gufasha mu gukorera amarorerwa ababa bafite ibyiyumviro bitandukanye cyangwa abagize uruhara mu guhakana ikiringo cya gatatu cy'umunsi nkuru nziza ni ibintu rero bitari bigoye kugaragara kuko n'ababikora babikora ku murango izuba riva bakanabyemerera bakanabyigamba ni ibintu rero bitari bigowe ibyo byose biriho byaratohojwe neza ibyemezo ibyagirije ibyabona n'abarokotse reka mbere icyo mubamenyesha ni uko rimwe na bamwe bamwe mu bakoze ibi byaha bahora batanga n'ubuhamya nubabwira yuko rero atamatohoza agoye mu burundi hagoye gusa ishyirwa mu ngiro cyangwa gutanguza urubanza nayo ahandi nta gutohoza ibyaha byari bigoye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite uwanditse kuri voa radiyo yacu bambwiye ko yagiye yitwa kabos terese bambwiye ko umurongo we wacitse noneho duhamagare rutikanga eugene rutikanga we
karame urahura akomeye
cyane cyane nuko nuko bwira umutumirwa woherereye
mperereye mu rwanda i nyanza mu majyepfo ye mu mpanuka nuko gusha ku ngingo
nabonye posita yanyu ivuga ukuntu putine nyine ngo cpi akazajya muri afurika y'epfo kubera ko cpi yamushyiriyeho intuza impapuro zo kumufata kumuta muri yombi ni kimwe
ngo bishatse kuvuga iki bisobanura iki niko nabibonye isomo twakuramo n'iri isomo ririmo n'iri
ngewe ntabwo mbibona ngewe wenda ntabwo mbibona ntabwo ndi guhuza nawe neza ni ikibazo kuko
ni ikibazo
ni ukuvuga ngo uriya mugabo nkurikije ukuntu bimwe mu bihugu hari ibihugu biba bishaka kumva ko byayobora isi mba ndi mu murongo umwe nawe kubera ko atabyemera iyo ndebye nk'intambara yabaye muri libiya ibihugu byabigizemo uruhare bikaba nta wabifatira umwanzuro aba ndeba nk'ukuntu hari ibihugu biba bishaka nko mu bushinwa iriya ntara ya ntuza ya tayiwani baba bashaka kuyomora ku bushinwa kandi byose ari otani birimo oya urabeshya urabeshya ubwo ngubwo urashaka kugoreka amateka ibyo ngibyo ntabwo ari byo rwose rutikanga we nuko kandi nta naho bihuriye n'ubutabera ntaho bihuriye n'ubutungane ibyo uri kuvuga ndumva wagiye mu bintu bya politiki ahari sinzi gusa umenye yuko abantu mwitera hejuru amategeko yigendera buhoro buhoro akabakacira urabyumva
ibyo nabyo ndabyumva reka nguhe nk'urugero ntabwo nibuka nimba ari mu bihumbi bibiri na cumi na kangahe na kabiri ahari hari umudamu wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga cyangwa se minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri israel witwa zipirimi yashatse kujya mu bwongereza umucamanza abimenye kubera ko hari abantu bamushinjaga ibintu bifitanye isano n'ibibera muri palesitina umucamanza ahita ategeka ngo bamufate urugendo ararusubika ntabwo yagiyeyo ni ukuvuga rero iyo mwitera hejuru ngo amategeko ngo ni ngo ni ngo ni ibikoresho ngo ni amategeko azajya bakanda urabyumva ibyo ndabye ariko akagira akandi kantu mvuga kamwe gatoya kagufi
n'ubundi uburusiya ni kimwe cy'umunani cyiza yego
nubwo wenda nyine bigaragara ko atazajya agenda aho yiboneye ariko ajya agenda mu gihugu cye n'ubundi ni kigali ariko ntacyo bitwa uriya mugabo turamushyigikiye rwose nuko nuko urakoze rutikanga we
nawe namwe murakoze yewe umugoroba mwiza
namwe radiyo ijwi ry'amerika noneho duhamagare uwanditse kuri facebook vewa radiyo yacu ko yitwa pedro ruze ndabona ari uwo muri congo pedro
ndabumva neza munyamakuru urahura urakomeye
turakomeye rwose amazina yawe ubundi ni ayahe
amazina yanjye nitwa mucyo pedro mucyo pedro
nibyo pedro bishobora kuba bivuga piyeri pita
nuko nuko pedro ni mu rurimi rwo muri esipanye esipanyole cyangwa se igiportugal
yego nuko gusha ku ngingo
iyi ngingo ndashaka kubaza ese afurika y'epfo iri ratangazo ntabwo naryumvishe neza nzira nkaho rinjiriramo gatoya
yatangaje ko perezida putin atazajyayo mu nama mu kwa munani
yego none akabazo kanjye mfite ni ese putine ko atinye kujya muri afurika y'epfo kandi ari igihugu basanzwe bari mu muryango umwe ese hari ikindi gihugu kiriho ku isi azashobora kwinjiramo
yereka metere nigarura agusubiza aho ngaho urakoze
yego metere wamusubiza iki yego yego numvise ikibazo cya pedro avuze ati ko yatinye kujya mu gihugu cya afurika y'epfo biri mu muryango umwe hari ikindi gihugu azotinyuka mu bisanzwe mu gihe uba ufise umutahe mpuzamakungu ukurondera nturondera putine ku byaha yagizwa gukora muri ikeni kugira ngo ushobore kuva mu gihugu urya ikindi ubanza kuraba icyo gihugu icyo ari cyo ukaraba ingufu z'ubutungane bw'icyo gihugu uko zimeze iyo rero ari igihugu gisanzwe ubutungane butegekwa butegekwa n'ubutegetsi bwa politike arashobora kujyayo icyo gihugu cyane cyane iyo ari igihugu mbere kitasinye amasezerano yo gukorana na senta mpuzamakungu mpanabyaha hariho ibihugu rero byinshi bitari mu masezerano yashyiraho iyo senta mpuzamakungu hari nko mu bushinwa hari nko mu buhindi reka ibihugu byinshi bitasinye amasezerano nta tegeko ribitegeka gufata ngo bishikirize umuntu aba akurikiranwa n'iyo senta ariko nka afurika y'epfo naho basanzwe bari mu muryango umwe icyo gihugu gisanzwe kiri mu bihugu byasinye amasezerano ashyiraho sentare mpuzamakungu mu gihe rero gishyize umukono kuri ayo masezerano kibwirizwa gufata umuntu akurikiranwa n'iyo sentare kikamushyikiriza iyo sentare mu gihe haba hariho umutari nicyo gituma rero kujya muri afurika y'epfo yari kuba yitaye mu mutego kuko na cyane cyane ko umukuru w'icyo gihugu nguvu afise atagitugu afise ashobora gushyira ku butungane byaragaragaye irya mbere icyo gihugu cyerekana yuko ubutungane bwigenga kuko cyarafashe ingingo yo guhagarika ardeshiri bamucisha mu canzo urumva nta mukuru w'igihugu akurikiranwa n'iyo sentare usubira gucutsa agatima ko kujya muri icyo gihugu azi yuko ubutungane bwigenga putine yazoja mu bushinwa aje mu bindi bihugu bituditse bitasinye amasezerano canke n'ivyo biba byarasinye amasezerano mugabo ubutegetsi bwa politike bifatiye ubutungane aho ubutungane butigenga gusa n'ahandi nko muri afurika y'epfo n'ibindi bihugu bifise byasinye amasezerano kandi bidategeka ubutungane agiyeyo azohagarikwa niko se metre kiriya kibazo cya pedro mucyo gitumye nibaza akandi kantu none se nk'ubwo ngubwo afashe indege aragiye ashobora kunyura mu kirere cy'igihugu kiri muri iriya sentare mpuzamakungu cpi
amategeko agenga uruja n'uruza mu kirere ntayo ntushimikira ko cyane kuko sinda ya nta nta nta nta bushobozi bwinshi mfite kuri ayo mategeko agenga
urujya n'uruza rw'indege mu kirere ariko mugabo sinibaza yuko kurengana aciye mu kirere bumufata ariko mu gihe ahonyoje ikirenge ku isi ku butaka bw'icyo gihugu n'icyo gihugu gifise uburenganzira bwo kumufata bikamushyikiriza iyo sentare mpuzamakungu gushyira mu buryo bwiyemeje impamvu nari mbibaje ni ukubera ko n'indege kugira ngo inyure mu kirere cy'igihugu runaka icyo gihugu kiyiha uruhushya nawe ubundi uburenganzira niyo mpamvu nari mbibajije none se ubwo bamuha uruhushya bati ngwino wihitire hejuru yacu wabishubije ariko ubwo nako ni akantu abantu bashobora kugenda bunguranaho inama kuri iyi radiyo ijwi rya amerika kuri telefone dufite idirisi bakungu bakungu uraho urakomeye yewe wiriwe neza
ni kigali mu rwanda yego gusha ku ngingo
yego nashaka kubaza umutumirwa wadutumiriye tumenye byinshi kwa nyine kandi tumenye ko kuyitabira nyine byazana ikindi kibazo ndamwibariza akabazo kamwe tuvuge putine atabaye inama agashaka kujya gusura ikindi gihugu kitari muri ayo masezerano aho bamufata cyane bamufata oya kitari muri ayo masezerano nibyo metere nigarura amaze gusobanura ntabwo bamufata ibihugu bigomba kuzuza inshingano zabyo ni ibiri ni ibinyamuryango bya ruriya rukiko urakoze cyane
yego radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda metere rambere nigarura hari akantu twavuzeho ku burundi ko hashobora kuba hari imitahe cyangwa idashobora kuba ihari ibyo wabisobanuye noneho rero hari ukuntu buriya sentare ishobora kubwira umuntu ifiteho umutahe iti tu umutahe urahari itange wowe ishikane kuri sentare buriya byashoboka
yego ahubwo byaba byabaye sentare mu bisanzwe hariho manda do komparisiyo irasaba uwo muntu wenyine ko yoza kwiregura imbere ya sentare ko hari ibyaha bimukurikiranwa ko hari umutari umuronde urumva rero ni mu gihe cyane cyane iyo umuntu atashimye kwitaba barungika manda yo kumuhagarika ku ngufu burya iyo bagiye kuguhagarika ku ngufu kuguhagarika imbere ni ukuba wanse umutahe wo kukurengutsa mu mutahe rero hari umutahe wo kukurengutsa ariwo bita mandadare interinasiyonari barungikira igihugu kigufata cyane hakaba mandado komparisiyo akaza wenyine yigenga akizana cyane uwo mutahe uba uri mu ibanga mu gihe babona yuko bawushyize ahabona bishobora gutuma uwo muntu agira ayandi mayeri yo kurondera ingene adafatwa ni nk'ibi byabaye kuri putine iyo batasohora umutahe ngo bamenyeshe bakarondera nyine bamufata bari gutanga umutahe wo mu ibanga ariko rero urumva imitahe bayitanga ku buryo butandukanye hariho umutahe wo mu ibanga kubera bazi yuko atari kwitaba akaba n'umutahe wo kugusaba wowe wenyine kwizana ibyo byaba byabaye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite niyo yantunze ferdinand niyo yantunze urakoma oya ni tomasi kamirindi ariko twese turi bamwe
oke tomasi kamirindi nakurikiranije muvuga kimwe yewe uherereye he
mperereye mu cyitoki cya rugombo ni mu ntara imwe igize uburundi ye nuko gusha ku ngingo
ngerageje gusoma ibyo mwagize ku rubuga rwa fesibuke
yego yego komeza
nabonye umenga bajya abantu basohoye umutahe mu bisanzwe bashatse kugira nk'ikumira ni kuvuga bya afurika
oya putine se ahuriye na afurika ntabwo ari umunyafurika putine ntabwo ari umunyafurika ndabizi ko atari umunyafurika yari aje gutembera igihugu cya afurika kandi ndazi yari kubwa intambara yayo muri ikirere na n'uburusiya yarafata ingendo kubera iki bashaka ko bamufatira muri afurika oya ntaho yigeze ajya urabeshya
ndazi neza ko muri belarusiya aba yarigeze kujyayo belarusiya reka metero ntigarura akubwire nimba iri muri sepeyi cyangwa nimba itariyo itarimo
ni igihugu gicukize n'uburusiya kandi ntigisanzwe kiri mu masezerano ashyiraho sentare mpuzamahanga mpanabyaha ni ukuvuga yuko ntakiri muri sentare naho yoza mu bushinwa niyo ufatwa kuko ubushinwa yego nibyo metero avuze ntabwo muri amerika amerika ntiyasinye amasezerano bisigura yuko igihugu cyose kitasinye ayo masezerano atategeko gifise ryo kumufata mugabo igihugu cyasinye amasezerano nka afurika y'epfo ni ukuvuga ko imaze gusinya amasezerano kiba kiyemeje yuko umuntu wese akurikiranwa n'iyo sentare ashize ukuguru ku butaka bwacu gica kimuhagarika kimukamushyikiriza iyo sentare metero ntigarura kuki sentare yakurikirana abantu mu magambo makeya ni ukuvuga ko mu gihugu cyabo baba bakingira ikibaba nk'uko tubivuga mu kinyarwanda baba banze kubacira urubanza ubwabo mbese ni iyihe mpamvu
urakoze cyane ibyo biratomoye mbere no mu masezerano yo sentare iyo bita fatido home sentare mpuzamakungu mpanabyaha mwisanzwe ni sentare ikora mu gihe amasentare yo mu gihugu atawubasha afise cyangwa atanguvu cyangwa atagushaka mu bisanzwe ibyaha byaba ibyaha by'agahomirabunwa jenoside ibyaha byo mu ntambara ibyo byaha byose bisanzwe bitegekanijwe mu bitabo mpanabyaha by'igihugu icyo ari cyo cyose ibyo bihugu rero nibyo bifise iyi ntambuko ya mbere yo gukurikirana uwo muntu ariko iyo rero ibyo bihugu byasinye amasezerano bikaba bitabikoze niho iyo sentare mpuzamakungu ica ifata ingingo yo gukurikirana abo bantu bivuze yuko bivuze yuko abikurikirana mu burundi ubutungane bw'uburundi bwanze cyangwa bwananiwe kubukurikirana
neza cyane ni uko nyine bimeze iyo uburundi bufata iya mbere mu gukurikirana bajya abantu ko bakora ibyaha bikurikiranwa n'iyo sentare bakabacira imanza mu burundi sentare ntiyari gutanga ntiyari kugira amatohoza yakurikirana gusa ko biri bikurikira bariko barakurikirana iyo umunsi ndambaho akarorero nk'uwo yahora umushikiranganji wa mbere asanzwe afise ibyo akekwa ko kuba yatwaye igipolisi igihe cyari ko cyica abantu ubwo ni yarangiye mu bunyoni iyo aba ariko akurikiranwa kuri bijya byaha ntacyobuza ko nta sentare yomurondera cyangwa irondera umuntu ikibabaje rero ni uko n'igihe bakurikirana umuntu batamukurikirana ku byaha nyabyo yakoze nicyo gituma rero sentare mpuzamakungu nayo iheza igakurikirana ibyo byaha kuko mu gihugu atabubasha atanga ubuca nk'ubushobozi cyangwa gushaka mu masentare yo mu gihugu bifite niko se metere twanzura kurikiza amategeko ntacyo yoza gukora twanzura kwita mu gifaransa bayita jurisdiction complementaire twanzura vuba vuba cyane ko mwebwe mwakusanyije ibimenyetso kandi mukomeza kubikusanya hari umuntu mwebwe mwigeze murega muri sentare yo mu burundi n'umwe
umwe cyangwa babiri nta n'ikindi twakora icyo kintu ibya mbere twabishyize sentare sentare nta na kimwe habe no guhugurura amatohoza ndabaha akarorero gatoya mu burundi hariho intwazangabo mu gisirikare yakoze ibyaha ku murango afata urwaruka babita ko bari bateye amakambi hari ku hejuru abasohora agashoka igipolisi mu igenda acara batwara bose barashwe urusase rwo mu mutwe bakamwoga mwaramureze umugwi w'amatohoza mu burundi wari washyizweho n'umushyizamanza akizigenza baramwambitse mu cegeranyo y'uko yakoze ibyaha ibyo bita mu gifaransa execution extrajudiciaire umuntu umufashe naho umwagize icyaha uteza kumushyira imbere y'intare hama agacibwa urubanza metero nigarura igihe kitubanye gitoya rwose ndagushimiye cyane nibutse nyine yuko uri perezida wa coalition burundes pour la cour penale internationale ni urunani rw'amashyirahamwe afatanya na cpi gukusanya ibimenyetso uri umwe mu bagize baro penal international ni urugaga mpuzamahanga rw'abavoka ndagushimiye cyane
yego namwe mwakoze kuntumira ndashimiye n'abatwumvije n'abaduterereye ibyumviro cyangwa babajije ibibazo n'aho akanya kari gato namwe mwese bangwanye ibijwi ry'amerika murakarama